mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yo hirya no hino ku isi turagezwaho na fidel niyongabo
mwaramutse Geoffrey mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere ku yerekeye amerika aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire anthony j blinken yavuganye ku munsi wa gatatu na perezida wa repubulika ya demokarasi ya congo felix, felix chisekedi baganiye ivyerekeye gukomeza imigenderanire hagati baganiye ivyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo bemera kubandanya gukorera hamwe kugira babandanye bashira imbere amahoro n'iterambere umushikiranganji blinken yarerekanye ko ashigikiye imigambi ya perezida chisekedi yo guhindura ibintu mu kugwanya ruswa gukomeza inzego za demokarasi gushira imbere amahoro no kubahiriza agateka ka muntu guhagarika umuco wo kudahana no gukomeza igisata c'amagara y'abantu blinken yarahayagije kandi chisekedi ku buyobozi bwiwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa afurika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu abo bategetsi bombi baraganiye kandi vyerekeye gukingira ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe ikibazo nyamukuru mu kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa amerika blinken yarashimikiye ku makenga igihugu ciwe gifise ku bijanye n'agateka ka muntu bitera bimera nabi kurushiriza mu ntara ya tigre mu gihugu ca etiyopiya yarashimikiye kandi ku kamaro k'uruhara rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu kugabanya intambara hamwe no guhuza mu matati yerekeye urugomero rukomeye Grand Ethiopian Renaissance Dam Ethiopia yubatse ku ruzi Nile. Abo bategetsi bombi barerekanye ukwiyemeza kwabo ku vyerekeye gukorera hamwe kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikura inyungu mu masoko kama akomeye cyane ifise yongere ibandanye mu nzira nziza. tukivuga ku vyerekeye amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden azobonana na perezida wa ukraine volodimir zelenski muri maison blanche ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka iyo nama yari imaze igihe irondegwa kuko ukraine iriko irondera gushigikirwa n'amakungu mu gihe ihanganye n'agasomborotso k'igihugu c'uburusiya ibiro vya perezida maison blanche bitangaza ko urugendo rwa perezida zelenski ari intambwe mu ntumbero yo kwiyemeza kwa amerika ku vyerekeye ugushigikira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu gihe agasomborozo k'uburusiya kabandanya mu ntara za donbas na crimea izoba kandi intambwe yo kwiyemeza ku vyerekeye gukorana mu bijanye no kubahiriza amasoko ntanganguvu hamwe no gushigikira utwigoro twiwe two kugwanya ruswa no gushira mu ngiro imigambi mishasha ifatiye ku mico n'ingendo ya demokarasi amerika na ukraine bisangiye perezida zelenski wa ukraine amaze igihe asaba amerika kumushigikira ku mugaragaro biciye mu mubonano amaso mu yandi kuva gishika ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda inama na perezida biden washington izoba ibaye iya mbere tuve muri amerika tuze muri afurika aho igitigiri c'abahitanywe n'imigumuko muri afurika y'epfo kigeze ku majana abiri na mirongo irindwi na batandatu iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'imfatakibanza mu biro vya perezida kumbuzo nsaveni amenyesha ko igipolisi kiriko kiratohoza dosiye z'abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani bishwe igitigiri c'abapfuye cagera ku bantu amajana abiri na cumi na batanu ku munsi wa mbere nsaveni yabwiye abamenyeshamakuru ko muri iki gihe hari abantu amajana abiri na mirongo itatu na bane bapfuye bifatiye ku ruhagarara rwabereye mu ntara ya kwazulu natal na mirongo ine na babiri mu ntara ya goteng urugero rw'ivyasambuwe n'abantu bahasize ubuzima bitewe n'ubukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi bibandanya imyaka mirongo itatu inyuma y'uko intwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ruracabandanya kumenyekana tukiri muri afurika y'epfo ico gihugu gitegekanya kuba cakingiye covid cumi n'icenda abanyagihugu imiliyoni mirongo itatu na zitanu kuri noel umutegetsi ajejwe amagara y'abantu nicolas crisp ku munsi wa gatatu yavuze ko ico gihugu gitegekanya kuba cahaye ico gihe n'imiburiburi urucanco rwa mbere abantu imiliyoni mirongo itatu na zitanu ku bantu imiliyoni mirongo itandatu baba mu gihugu afurika y'epfo nico gihugu casinzikajwe kurusha ibindi vya afurika n'ikiza ca covid cumi n'icenda umuntu aravye ibitigiri vy'abanduye hamwe n'abahitanywe n'ico kiza igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cari kweze mu ntango mu gihe leta itavyihutiye hamwe no kuba yagiranye ibiganiro bitari vyoroshe n'amashirahamwe akora imiti muri ico gihe abimukira mirongo ibiri barasomye nturi mu mazi y'ibahari medi hafi y'igihugu ca libiya abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bafashe ubwato bune ku munsi wa gatatu mu ibahari mediterane bwari butwaye abimukira bariko bagerageza gushikira akarere k'uburaya ku bwabo bimukira mirongo ibiri bari mu bwato bumwe barakorokeye mu mazi bakaba babonwa ko basomye nturi icatumye bakorokera mu mazi ntikizwi nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira safa museli ubwo bwato bwarimwo abantu umurengera kuva ku munsi wa kabiri ubwato indwi butwaye abimukira amajana n'amajana bwarahagaritse mu mazi y'ibahari mediterane yegereye libiya abimukira bagera ku majana atanu barimwo abana icenda n'abapfasoni mirongo ine na batatu baragarukanywe ku butaka bajanwa mu kibanza gifungirwamwo abimukira ca mabani ku mugwa mukuru wa libiya tripoli benshi muri bo bari barushe cane kandi badafise amazi akwiriye mu mubiri
urakoze fidele kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amategeko agenga impunzi z'abarundi muri tanzania abangamiye imwe mu miryango muri bibiri na cumi na gatandatu harabaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umwe aja induta abandi baja imutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore nuko nyene harimwo abari mu induta mutenderi abagabo bari nyarugusu umwe mu bacumbitse mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania mu rwanda ho gahunda yo gukingira abarengeje imyaka mirongo itanu izarangira ejo kuwa gatanu mu mujyi wa kigali naho hano muri amerika ikigo gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga usagm kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefone hakoreshejwe akamashu ka pegasus aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya tugumane amakuru tuyohere hano muri amerika aho ikigo cya leta gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga usagm kinenga igikorwa cyo kuneka za telefone hakoreshejwe akamashu ka pegasus cyabitangaje nyuma y'ishyirwa habona ry'icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international gitunga agatoki za leta zitandukanye kuba zarashyize ku kamashu muri telefone z'abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo diane nininahazwe nibyo atubwira mu itangazo ikigo usagm casohoye cavuze ko cakubiswe n'inkuba cumvise ko abamenyesha amakuru barenga ijana na mirongo umunani barimwo ab'ijwi rya amerika co kimwe n'aba radio free europe bitwarwa n'ico kigo bari ku rutonde rw'abarungikiwe akamashu kiba amabanga mu matelefone yabo madamu keru kawo atwara vy'imfatakibanza ikigo usagm cegukira leta ya leta zunze ubumwe za amerika muri iryo tangazo yagize ati kwiba amabanga y'abamenyeshamakuru biciye mu nzira iyo ari yo yose na kambaro k'ibara ububisha butegerezwa guhagarara bidatevye umutekano w'abamenyeshamakuru ugakingirwa akamashu kitwa pegasus ishirahamwe amnesty international ryemeza ko kakoreshejwe mu kwiba amabanga y'abamenyeshamakuru abaharanira agateka ka zina muntu abatavuga rumwe na leta z'ibihugu vyabo na bamwe mu bagize amaleta atandukanye kakozwe na sosiyete yitwa nco group yegukira israel ikimenyeshamakuru candikira muri leta zunze ubumwe za amerika washington post kiri mu runani rwakoze amatohoza ruri kumwe na amnesty international nico cemeje ko mu bamenyeshamakuru binjiranywe na pegasus harimwo ab'ijwi rya amerika ikigo ca guverinoma ya amerika usagm gitwara ijwi rya amerika casozereye itangazo ryaco ryiyamiriza ibi kigira kiti ubuhinga bwa none bwari bubwirijwe gufasha abamenyeshamakuru gukora akazi kabo neza ha kubasuma k'urusaku no kubaburabuza
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ibajyane muri tanzania aho abarundi bahungiye muri icyo gihugu bavuga ko amategeko akarishye agenga impunzi mu nkambi zitandukanye amaze guhenengeza zimwe mu ndangagaciro z'imiryango harimo no kumara igihe kinini hari abo mu muryango umwe babukubiri mugezi wacu james joven ukorera muri tanzania yaganiriye n'abo mu nkambi ya nyarugusu twebwe mu nkambi y'inyarugusu ku ruhande rw'abarundi turi n'ikibazo kijyanye n'ikibari cyangwa kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi twebwe n'ukuri icyo kibazo kiraduhanamiye cyane ku rugero runini bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi zanduta na mutenderi kuko muri bibiri na cumi na gatandatu harabaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umaze induta abandi baja imutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore nuko nyene harimwo abari mu in- induta mutenderi abagabo bari nyarugusu abavyeyi nuko nyene ikitubabaza cane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe induta ikibari akacimwa ico kintu kiratubabaza mu by'ukuri hano i nyarugusu abarundi hariho ukuntu yuweni yadutandukanije na bene wacu hari imutenderi na bene wacu hari induta kuko nka jewe novuga nti ndafise bene wacu bari mutenderi mugabo iyo umwe agwaye canke akagwaza hakagwara mutanyi wanje canke murumunanje canke mukuru wanje akaremba sinshaka kugenda kwa kikibara kanatsinda abandi bene wacu nyene canke insh- izindi nshuti ziri hariya ni ukuri bagiye kurondera ikibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera ikibare bakitwima ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo rwose sinzi ko ari imikoshi sinzi ko ari inki sinzi ibyo twacumuye ikibazo c'ikibari hano mu barundi kiratugoye rwose yani turagenda tugiye nko gusaba ikibari bakakitwima nk'ubu nkaje ngaha mu mbonaha aha nyene mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi aha nari mvuye gusaba ikibari nje kuraba mama wacu agwariye induta numvise ngo ari mu bitaro ahari nari mvuye gusaba ikibari kugira nze kumugwaza ari kumwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi nta- ntikari bumurabe none ikibari barakinyimye na cyane cyane hagezeho umuntu ajya ku- gusezera uwiwe irya nyuma yapfuye ugiye gusaba ikibari ikibari ntibakiguha ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri canke kumbura imigwi itatu wewe uhaja gusaba ikibari cuja guhamba uwapfuye induta canke imutenderi uwundi ahayasaba ikibari co kuja kurangura canke guposti canke uwundi yigiriye ikigoma ukaca usanga wewe ugenda kuhamba barakwimye ikibari uwuja guposti uja kurangura bakamuha ikibari ico kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko umaze kubuzwa kugenda guhambwa uwawe nta mahoro uba ufise nka jewe ubu nyine twari tuvugana nakubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare kuko nari ngiye ku- gusaba ikibare cyo kugenda imutenderi ariko bakinyimye nagisavye barakinyima ndasubira kuva saa mbiri niyo narindi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakinyimye ariko ibitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibari vyo kudandaza twatonze turi mu migwi abaja kugira ntikurangura abaja gupostinga n'abasaba nyene ibibari vyo kuza kuraba abagwayi bahaye abaja kwirangurira baza kurondera inyungu zabo muga twebwe tuza kuraba aba- abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'ingwara babitwimye rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko nowuvuga twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusa aho nyene kuri umurundi ubona umengo bamaze kukubona baca baza sina kera ni mu ku kwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta jewe twari dusangamwe turi kumwe ngaha na papa ndi umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane narikubise ku miryango yirinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye kugeza ubwo rero mutama novuga ntiyahambwe nk'imbwa kandi yari afise umuryango induta woziye kugirane kumuhambana iteka nyamba naho hariho ikindi nyene boba baduhora bokivuga n'amakungu akabimenya abarundi bahungiye mu nkambi ya nyarugusu kuri mikoro ya mugenzi wacu james jovin muri tanzania amakuru tuyakomereze mu burundi aho abakozi ba sosiyete ya leta onatel ishinzwe iby'itumanaho ejo bahagaritse akazi mu gikorwa cyo kwigaragambya bavuga ko bamaze amezi ane badahembwa n'inkuru ya pierre claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera i kigali mu rwanda abakozi bose b'ishami rya leta onatel rijejwe gutumanatumana ko amakuru bemeza ko haheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituwere de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari naco gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga icyatumye tutaja mu mirimo nk'uko vyari bitegerezwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara rero tukaba tuje ngahaye mu buyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntavyo ashobora kuvyumva ahanini vyinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele nuko nyene ubuyobozi bw'ishirahamwe Honatel bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ivyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice c'umunsi yamara bemereye ijwi ry'amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza umuyobozi w'iryo shirame rya leta onater yahavuye abagirisha inama kabera private yemereye ijwi ry'amerika ko abakozi ba onater bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye c'uburyo abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza turemeza yuko hariho amezi atatu tarahembwa ariko co mwamenya nuko ishirahamwe onater ni ishirahamwe rifise co nokwita autonomie de gestion abakozi turakora tugahembwa muvyo twinjije ikibazo c'ishirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose reka no ku rwego rukuru muribuka yuko umushikiranganji wa mbere yari yatugendeye mu kwa cumi na rimwe ku mwaka urangiye araduha n'intumbero twokurikiza ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ari nabwo onatere rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke umushikiranganji mari chantal nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze aha tukaba twavuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na onateri abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashyirahamwe turumva na cyane cyane ibibazo bafise haranahanahanwa ibyiyumviro by'ukungene ibyo bibazo byotorerwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa amafaranga y'abenegihugu agakingirwa onater niryo shirame rimwe ryonyene rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko onater rivugwamwo ubunyonyezi n'isesagwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi amajana atanu y'amarundi yarishize hamwe na regidezo ritanga amatara n'amazi onater ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda ririmwo abakozi barenga igihumbi gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitahe muri ico gisata umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorera utwabo kandi leta irishiramwo uburyo burengeye ubw'abigenga pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu burundi tujye mu rwanda aho gahunda yo gukingira covid 19 abaturage bose barangije imyaka mirongo itanu y'amavuko izasozwa ejo kuwa gatanu mu mujyi wa kigali asumutakaboyi yaduteguriye inkuru ubutumwa bwanditswe n'umujyi wa kigali bwohererejwe abayobozi bose b'imidugudu igize uwo mujyi bwasabaga abo bayobozi kumenyesha abaturage bo mu midugudu yabo barengeje imyaka mirongo itanu kuzindukira ku bigo nderabuzima bibegereye bakajya gukingirwa kovide cumi n'icyenda ni ibikorwa byahise byitabirwa n'abo muri iki kigero bagaragaje kwishimira ko nabo bagiye gukingirwa ku kigo nderabuzima cya busanza kiri mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali abarebwa n'icyo gikorwa bari bageze mu myanya yabo yego nishimye cyane kuko batubwira ko hari ubudahangarwa mbese iyo wakingiwe ugomba kuba ufite kuko ntabwo wararemba cyane nk'utarakingiwe tugomba kugendana n'abandi ngo turataha dutunezewe ku buryo kuko turaba turi muri gahunda nye umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya busanza madamu w'ineza providence yabwira ijwi rya amerika ko bafite abasaza n'abakecuru bake basigaye badakingiwe akizera ko gahunda iza kurara irangiye kuko mu bisanzwe babonye yuko icyo cyiciro cyari gisigaye cyitabiriye abakecuru n'abasaza bazindutse bariho barakorerwa turiho turabafasha kuzuza impapuro bagakingirwa hanyuma tukabaha na randevu igihe bazagarukira gufatirwa kabiri urwa kabiri ariko tugasigarana n'amatelefone yabo n'ababaherekeje tukanabahamagara kugira ngo batazabyibagirwa kuko n'ubundi twari dusigaranye bakeya bari muri icyo cyiciro batari barubonye babyitabiriye cyane nko mu masaha make turaba dushoje igikorwa icyiciro cy'abarengeje imyaka mirongo itanu cyatangiwe gukingirwa mu mujyi wa kigali kije gikurikira abandi bakingiwe mbere barimo abakuze barengeje imyaka mirongo itandatu abafite indwara zidakira ndetse n'abakora imirimo ibahuza n'abantu benshi barimo abaganga n'abashinzwe umutekano umwana w'umukobwa ijwi rya amerika ryasanze ku kigo nderabuzima cya busanza yaje kwipimisha ngo arebe ko ubwandu bwa covid cumi n'icyenda amaranye ibyumweru bibiri bwashize yasabye inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda ko n'abakiri bato batekerezwaho bagahabwa inkingo kuko covid cumi n'icyenda nabo ibashegesha gusa abantu basuzugura kovide ifata ku buryo butandukanye ntabwo kovide ntabwo ngewe mfatwa ndavuga uko njye nafashwe ntabwo nafashwe nkorora nta nubwo nafashwe ndwara ibicurane ku munsi wa gatatu nibwo iyo nkorora yaje nibwo n'ibyo bicurane nabyumvise ubundi nari mfite ikibazo cy'umutwe uremereye nanjye mba numva bankengera mba numva nakingirwa kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi gishobora kugaruka ko ntabwo gicitse aho nanduriye nshobora no kongera kuhandurira ko ntawe umenya aho yanduriye ariko iyo iyo wakingiwe iyo icyorezo kikugezeho ntabwo kikuzahaza ntabwo kikuzahaza urivuza bisanzwe ntabwo uwakingiwe arwara nk'utarakingiwe nanjye rwose mba numva twese abantu bakiri batoya byatugeraho byo gukingira kugeza ubu mu rwanda hamaze gutangwa inkingo zo mu bwoko bwa strazeneca na pfizer minisitiri w'ubuzima daniel ngamije aherutse gutangariza radiyo ijwi rya amerika ko wahawe urukingo aba afite amahirwe menshi yo kudahitanwa na covid cumi n'icyenda kugeza ubu ngubu ikigaragara ni uko abaremba bakanapfa abenshi ntabwo bakingiye mirongo cyenda ku ijana ni abantu badakingiwe uko inkingo ziza ni nako tuzajya tujya mu tundi turere navuga ko dufite abantu benshi ugereranyije n'utundi dufite bakeya cyane kugeza ubu minisiteri y'ubuzima igaragaza ko hamaze gukingirwa abantu ibihumbi magana ane na batandatu n'abantu bane bahawe inkingo zirimo iza strazeneca na pfizer iyi minisiteri ikavuga ko bakiri bake cyane ugereranije n'abasaga miliyoni zirindwi teganywa gukingirwa mu gihugu hose ibi bikorwa byatangiye kuri uyu wa gatatu bizasozwa kuwa gatanu w'iki cyumweru asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru ahantu dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika tunabararikira ibindi biri imbere fasil gabeho niwe wegeranije aya makuru yari ahagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe
Baku Jerry and not a killer. Oh, girl, your body is a killer. I'm a restaurant, wow. Senorita with a pretty smile. And your money so You're a princess, I can't deny. Nago feeling ga, umoja wangu umejira umejuma. I'm in love, walai walai. Yeah, but give me love wallahi wallahi to my baby yaro o to mani chama sigaro umubiri wa urankonkora umubiri wa urankonkora my baby yaro o to mani chama sigaro umubiri wa urankonkora umubiri wa urankonkora love be satisfied. Urukundo regenerate. Give me up a thousand where. My pussy I go chalele. In your money sukuzai. You're a princess I can't deny. Ndago feeling ga. Umoja wa uramu nechira mnejuma. I'm in love. Walai, walai. Yeah, but give me love wallahi wallahi my baby yaro utumane chama sigigaro umubiri wa urankonkora umubiri wa urankonkora my baby yaro utumane chama sigigaro umubiri wa urankonkora umubiri wa urankonkora
Bring it up, bring it up now. Give it to me, baby.